murumva ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi nigihe uyoboye ibiganiro uyu munsi ni ku cyumweru muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezwaho n'urubyiruko rwo mu rwanda rureba ejo hazaza naho guhera isa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru ejo kuwa gatandatu u rwanda rwatangiye icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mu rwanda imbere mu gihugu ni umuhango watangiriye ku rwibutso rwa jenoside ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali ukaza kubera no mu midugudu yose y'igihugu ibikorwa byo kwibuka kandi byabereye no mu yindi mijyi itandukanye hirya no hino ku isi cyane ahari za ambasade z'u rwanda ndetse n'ahandi hantu hatuye abanyarwanda benshi n'inshuti zabo imihango y'inaha i washington dc yarayikurikiranwe na mugenzi wacu edi rwema uwo muhango wo kwibuka wabimburiwe n'urugendo ruva mu mujyi hagati wa washington rurangira kuri ambasade y'u rwanda ari naho hakomereje gahunda zo kwibuka uwo muhango waranzwe kandi n'ibiganiro ahanini byibanze ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ingaruka zayo ibikwiye gukorwa kugira ngo jenoside itazongera ukundi ndetse no guhangana n'abapfobya jenoside icyo kiganiro cyari cyatumiwemo abarimu bo muri za kaminuza zitandukanye za hano muri amerika kikaba cyari kiyobowe na karopino wakoreye ibinyamakuru bitandukanye akurikirana amakuru ajyanye na afurika muri uwo muhango leta zunze ubumwe za amerika zari zihagarariwe na ambasaderi donald yamamoto akaba ari umunyamabanga wa leta wungirije w'agateganyo ushinzwe umugabane wa afurika uyu yashimye abanyarwanda ubutwari bagaragaje igihe ibihugu byinshi bitigeze bigira icyo bikora mu gufasha guhagarika jenoside muri uwo muhango hanabaye umwanya wo kumva ubuhamya bw'uwacitse ku icumu bwatanzwe na konsole nishimwe uyu akaba ari umunyarwandakazi utuye mu mujyi wa new york nishimwe yavuze ku buzima bugoye yanyuzemo muri jenoside yakorewe abatutsi byamuviriyemo gufatwa ku ngufu kuri we asanga guceceka ari uguha imbaraga abo yise abanzi ari nayo mpamvu atinyuka kuvuga ibyamubayeho impamvu kuri ngewe mvuga kudaceceka nuko nzi yuko turi mu bihe abantu bahakana jenoside ari benshi kandi babihagurukiye kandi nkatwe twahuye nayo biratubabaza cyane kumva yuko ari ngombwa kuvuga n'abandi bakadufasha nubwo tuvuga ibyatubayeho ariko n'abandi bakadufasha mu kuvuga kuko biratubabaza cyane kumva bahakana ibyatubayeho niyo mpamvu nifuza ko mu by'ukuri tutaceceka twakomeza kuvuga ibyatubayeho bikaba ari nayo mpamvu kuri ngewe nkunda no kuvuga cyane ntabwo biba byoroshye kuvuga ibyakubayeho kuko ibyakubayeho ni ubuzima butoroshye ariko kuri ngewe ntabwo nifuza ko amateka yacu yibagirana izo mbaraga uzikura nzikura nko kuri mama mama ni umuntu umpa imbaraga cyane ahora anyibutsa cyane ko ndiho kubera impamvu ko ngomba kuganira abandi kandi nanone si nawe gusa ngewe uriya ni umuntu wemera imana nsaba imana imbaraga kandi noneho n'abantu mfite mu buzima bwanjye nshaka n'abantu bampa morale muri uwo muhango wo kwibuka hano i washington ambasaderi matilda mukantabana yibukije inzira u rwanda rwanyuzemo kugeza aho ruri muri iki gihe yavuze ko bitari byoroshye ariko ashima aho igihugu kigeze ambasaderi mukantabana yahamagariye ibihugu bigicumbikiye abagize uruhare muri jenoside kubatanga cyangwa se bikababuranisha edi rwema ijwi rya amerika washington dc urakoze edi rwema kuri iyi nkuru ku ruhande rwayo leta zunze ubumwe za amerika ejo yifatanije n'abanyarwanda kwibuka jenoside yabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mugenzi wacu eric bagira ubusa uri mu rwanda atugezeho ibikubiye mu butumwa bwa amerika iri tangazo ryo mu bunyamabanga bwa leta zunze ubumwe za amerika rifite umutwe ugira uti kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yo mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane iri tangazo ryasohowe n'umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za amerika w'agateganyo bwana sullivan ritangira rigira riti kuri uyu munsi twifatanyije n'abaturage b'u rwanda mu kwibuka jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yatwaye ubuzima bw'abasaga ibihumbi magana inani barimo abagabo abagore n'abana bishwe urw'agashinyaguro iri tangazo rikomeza rigira riti muri ibi bihe by'akababaro twibuka abahasize ubuzima bwabo kandi tukazirikana ishyaka ry'abahaguye barokora ubuzima bw'abandi riti leta zunze ubumwe za amerika iha agaciro ubufatanye bukomeye n'u rwanda kandi twishimira iterambere rigaragara u rwanda rumaze kugeraho mu kwiyubaka kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane iri tangazo rikomeza rigira riti twishimiye gukomeza gufasha u rwanda mu kurwanya umuco wo kudahana n'akarengane byakuye miliyoni z'abanyarwanda mu bukene no mu kubaka ejo hazaza huje amahoro n'uburumbuke ku baturage barwo riti tunubaha uruhare rw'abanyarwanda nka goderive mukasarasi wabonye igihembo cy'abagore b'indashyikirwa ku rwego mpuzamahanga mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bafashije mu guharanira umuco w'amahoro no kurwanya ihohoterwa rigasoza rigira riti twishimira umurava wabo mu guharanira ubutabera n'ubwiyunge mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubinyarukire noneho muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho umuyobozi w'ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr ku rwego rw'isi komiseri filipo grandi yari agendereye inkambi y'impunzi z'abarundi iri i murongwe mu karere ka fizi mu ntara ya kivu y'amajyepfo aho yasabye imiryango mpuzamahanga gufasha impunzi ziri muri kongo hamwe n'abaturage b'abanyekongo nyuma y'urwo ruzinduko impunzi z'abarundi zagize icyo zivuga kuri mikoro y'ijwi ry'amerika baganira na mugenzi wacu vedasi ngabo umukuru wa haseri yageze aha mugabo rero hariho ibintu byadutangaje bahashoboye kubaho kumwereka ibintu byaranguwe mugabo hariho byinshi bitaranguwe twagerageje kuraba hariho ibintu byibonekeje bagafata utuntu tw'amabati bakatujyana mu tuzu bubatse twabarefije bakagerageza guca nyine utwo tuzu bateguye ari two bereka umukuru wa haseri kugira ngo babone ko batanze amamatera batanze amabati mugabo hariho abandi bazungu twari kumwe baciye mu zindi nzu barabona ko ibyo bintu atakuri kurima uruzinduko icyo bikoze niyo biri uko rwatunezereje kuba yabonye aho tuba yabonye uko isite yari iteguye ko atari ko imeze twe nk'abarefije turizera ko hazobonekamo ihinduka rinini muri uru rugendo yagize ngaha mu isite y'umurongo ubona cyane ari ibiki bizahinduka kubera yagiriye urugendo ahangaha
ibishobora kuhinduka ni cyane cyane mu bijyanye n'uburaro bw'aho abantu tubaye ibyo turarako ibijyanye n'uburyo bwo gufungura no kwambara turabona ko hariho kinini kizohinduka na cyane cyane abana bacu biga ku mashuri bashobora kuzofatwa nk'abandi muri ayo mashuri dusangiye n'abasangwa twebwe hano twabonye ko dufite ingorane aba bantu bagerageza kwiyerekana ko umenga na bera raba nk'ubu muri izi nzu zose aho baciye baje kwerekana inzu imwe gusa bateguye ni ukuri turyama hasi ni ukuvuga twebwe turyama hasi ndetse birateye isoni umenga turyama aho impene ziryama umenga ntitubabawe ariko izi nzu zose baciyemo kugira ngo baze kwerekana iyi nzu gusa bateguye nibyo biduteye amakenga cyane izo zari impunzi z'abarundi ziri i murongwe mu karere ka fizi mu ntara ya kivu y'amajyepfo baganiraga na mugenzi wacu vedaste ngabo turabashimiye rero bagenzi bacu batugejeho amakuru ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya tubagezeho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo otizme ni uburyo umwana aba ateye budasanzwe gusa buteye impungenge kuko bitoroshye kuvumbura ko umwana abana nayo bamwe babyitiranya n'amarozi abandi bakabigereranya n'uburwayi bwo mu mutwe ariko ibyo biterwa n'uko ifata ku gice kigize ubwonko bw'umwana igatuma agira imyitwarire ishobora kubangamira umuntu babana ariko atamusobanukiwe ushobora kuba ubana n'umwana mu rugo ariko udasobanukiwe imyitwarire ye maze ukajya ugira ngo wabyaye umwana utuzuye nyamara umwana wawe ari muzima akeneye kwitabwaho kugira ngo nawe azagire icyo yimarira mu buzima ibi byatumye ikiganiro ejo gisura ishuri rukumbi mu rwanda ryita kandi rikigisha abana bateye muri ubwo buryo dore ko muri bibiri na karindwi umwaka ushize imibare yagaragaje ko rimwe n'ibice bitanu ku ijana by'abana ku isi yose babana na otizme ubwo abo ni abapimwe nyamara mwibuke ko hari n'abadasobanukiye ibyayo ese wowe umwana wawe cyangwa se umuturanyi wawe ameze ati reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo mugiye kugezwaho nanjye mizero kirisipe mu gihe hoje nigena ari guhagararira iki kiganiro
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
hirya no hino mu ngo bitewe ahanini n'imyumvire y'ababyeyi cyangwa se kudasobanukirwa iby'abantu babana na otizme usanga abana babana nayo bahabwa akato ndetse bakagirwa ibicibwa bashinjwa kuba intakoreka bagahozwa ku nkoni bazira agasuzuguro nyamara bateye mu buryo butandukanye n'abantu basanzwe bityo reka rozine kamagaju wize imiterere y'aba otiste ubwo ni abantu babana nayo adusobanurire ubundi otizme ni iki
otizme ni ibyo bita eta eta y'umuntu cyangwa diferanse d'intelligence abaotisite ntibatekereza kimwe natwe ntabwo bo imibereho yabo ari cyo kimwe n'iyacu bo hari ibintu babona ntibibone nk'uko twe tubibona dusanga bafite imyitwarire yabo yihariye abaotisite baratandukanye cyane ariko kenshi bigaragara ko bagira tubure ya kominikasiyo kubera batamenya kuvuga neza ku gihe cyangwa niyo bariho baravuga bavuga ukuntu ugasanga avuze nk'ikintu kitajyanye n'igihe arimo cyangwa ukabona arasetse kandi ikintu aseka muri uwo mwanya nta kintu gishekeje kuba donc ibyo ni communication noneho hakaba no imibanire n'abandi ibyo bita interaction sociale mbese ukabona umwana wagira ngo ari wenyine ku isi kugira ngo ari mu isi ye ukabona nta bandi bantu abona iruhande ugasanga biteye ikibazo kuko ubona adashyikirana n'abandi se yabona n'umubyeyi ukabona ntamwitayeho ubundi abandi bana bakina agakinana nabo nabi ntamenye gukinisha ibikinisho nk'uko bikwiye cyangwa kwegera abandi bana ngo bakine neza nk'uko bikwiye ibyo biba ku mwana ufite ikigero cy'imyaka ingahe ubundi umwana autisme urayivukana ntabwo uba umutisite ukuze ubwo rero autisme yatangiye kugaragara niho ubona ibyo bimenyetso by'ukuntu umwana atameze neza ajonjamye cyangwa agira utuntu tudasanzwe ibintu byose biri kutubwira bisa nk'ibimenyetso ni ibintu tumenyereye ko bigaragara ku bana bose ni iki kigaragaza ko ari ikibazo atari imyitwarire y'ubwana
ubundi umwana umwana iyo avutse arebana n'ababyeyi agaseka ubona hariho kominikasiyo hagati y'umwana n'umubyeyi hari ukuntu umubyeyi ahanagura umwana mu maso ukabona hariho ukuntu hari eshanje ariko uko umwana akura hari igihe ubona umwana asa nk'uwigunze mbese nta byishimo afite byo kurebana na nyina cyangwa se ukabona umwana ararira cyane ntahozwe ntumenye ikimuriza cyangwa se ugasanga umwana ntabona abandi ngo yishime nk'uko abandi bana bakubagana bajya gukina n'abandi cyangwa ukabona umwana ageze nk'imyaka ibiri ataratangira kuvuga papa mama ukibaza umwana utarahamagara mama cyangwa papa cyangwa se akabivuga byageraho ukabona arahagarika cyane cyane iboneka nko ku myaka ibiri niho kuko ubona ibimenyetso byose ko mbere yaho hari igihe umuntu aba agitegereje avuga umwana ni muto kuva ku myaka ibiri umuntu aba atangiye kubona ko kuko hari ikibazo umwana afite benshi bagira utuntu bihariye bakinisha cyangwa bibanzeho kugira ngo babe mu isi yabo
twabigereranya n'ubumuga bwo mu mutwe ntabwo ari ntabwo navuga ko umuntu yabigereranya n'ubumuga bwo mu mutwe mu ba otiste dufite bamwe baba bazi ubwenge bwinshi burengeye n'ubwo abandi bantu basanzwe baba bafite ariko abo rero bafite ubwenge bwinshi babanditse ibitabo bazi informatike cyane bazi muri domene runaka ugasanga umutiste afite ikintu azi kandi agikora neza kurusha abandi bose icyo gihe rero uwo muntu n'umutiste ariko kandi ntitwamushyira mu bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe iba ikibazo muri sosiyete iyo ntawe ubitaho cyangwa iyo bitazwi iyo bitazwi ntushaka kumwitaho utazi uko byifatamo ariko iyo abantu batangiye kumenya otizime icyo ari cyo batangira no kumenya kwita kuri abo bana kuvuka gutya bishobora kugira ingaruka iyo muri otizime hajemo ubundi bavuga sipegitire otisitike ni ukuvuga ngo hariho otizime ariko hari utundi tuntu twishamikaho hariho nk'uko twabivuze defisiyanse mentale donc ukagira ikibazo mu mutwe hari kurwara epilepsi hari utundi otizme ishobora kugutera kudakunda gufungura ukagira ubuzima bworoshye iyo udafungura urumva hari ingaruka zibiza n'utundi twinshi tugenda twiyomekaho muri icyo gihe birashobora kugira ingaruka kuri uwo muntu ariko hari abantu bamwitayeho akiri muto nawe arafashwa kandi ashaka gukura nta ameze neza ibintu byose biterwa n'ukuntu umuntu bamwitayeho iyo bamwitayeho hari ikintu ashaka gukora mu buzima bwe naho cyaba gito ariko bafite kapasite yo gukora akantu na gato icyo gihe rero kumuha agaciro ni ukumuha ubushobozi bwo gukora n'icyo kintu gito ashoboye
reka dushimire hozine ku bimenyetso ndetse n'uburyo dusobanuriye autism icyo ari cyo ariko namwe mudukurikiye ibi hozine amaze kudusangiza mushobora kudusangizaho ibitekerezo byanyu ikiganiro ejo niko twitwa ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi twamaze gushyiraho agafoto k'umwana ubana na autisme kugira ngo abe ariho umucisha ibitekerezo byanyu ese mubona hakorwa iki kugira ngo abana babana na autisme bakurwe mu kato maze bahabwe ikaze mu muryango babane n'abandi uwo bidashobokera kudusangiza ibitekerezo bye ku mbuga nkoranyambaga zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero ashobora gukoresha atwoherereza ubutumwa bugufi nyabuneka ni ubutumwa bugufi gusa guhamagara ntago bikunda
sina ndugu sina rafiki
do not cry nturire akaririmbo k'umuhanzi mani marite niko dukomeza kugenda twumva hano mu kiganiro bityo reka twibutse ko uyu munsi turi kuganira ku bantu babana na autisme bigatuma bagira imiterere ituma bafatwa nk'abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe na mabonde ninatembea bila kusema sina mtu wa kuongea naye binadamu wamekuwa vile vile buri tariki ya kabiri mata buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya autisme ku isi dore ko itangira kugaragara ku mwana guhera ku kigero cy'imyaka ibiri n'itatu kandi iyo atitaweho biramukurikirana ku buryo atabasha kugira icyo azimarira mu buzima bwe imibereho myiza y'umwana ndetse n'iterambere rye bihera ku burere ahabwa bityo reka twumve inkuru twabateguriye ubwo twasuraga autisme rwanda ishuri ryigisha kandi rikita ku bana babana na autisme iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika
you are not alone
Avanza tus asamble.
abana bazi gutanga urukundo iyo umuntu abitayeho ni abana ba- bafite igikundiro
E voici ho venido recore.
amajwi ayunguriye mwumva aririmba n'ay'abana babana na autisme nk'uko umuyobozi w'iri shuri akaba ari nawe warishinze madamu hosine duken kamagaju abisobanura ikigo cyacu kiri ku gisozi kikaba ari ikigo cyitwa autism rwanda hano ni ishuri riri sipesiyalize muri autism ubwo rero iyo baje hano mwabonye hari amashuri atandatu y'ibi- ibice bitandatu eh, ba- dukurikije imyaka na dogere za autism baba bafite iyo utembera muri iki kigo ugenda ubona ibikoresho by'imikino y'abana kandi birumvikana nk'ishuri ry'abana bafite umwihariko w'imiterere yabo aha ntibakenera chef de classe wandika abasakuza kuko kuvuga ni rimwe mu masomo biga reka tuganire n'aba ariko amazina yabo mu nyemerere tuyirengagize ahubwo twumve icyo batubwira
uyu munsi mwiza ikirere buri wese aratubwira ikintu yize
Ese mati.
mate
Science. Mati na science.
mate na sayansi uyu munsi wakoze na ibura Yego.
ibura ni iyihe
In English.
english sohoza nabwo mu cyongereza Good morning.
good morning How are you?
i'm fine how are you I'm fine.
you're fine Yes.
how old are you I'm I'm I'm I'm nine.
where do you stay Kicukiro.
kicukiro aho gira ikintu ubwira mama Hmm. Mama ndamukunda ndamusuhuza urasuhuza n'andi wundi na kashi kaye kaye ninde na brada.
umwana w'imyaka umunani gusa y'amavuko ati mama ndamukunda kandi ndamusuhuza hamwe na kayi uyu ni musaza we turacyatembera muri iri shuri mu myigire y'aba bana bisaba ko byibuze umubare w'abarimu ubuka bakaba uw'abanyeshuri kuko buri mwana agomba kuba afite umwarimu umwitaho bitewe n'uburyo ateye
nitwa gahongayire irimine ndi umwarimu hano ku kigo cya autism rwanda kuva cyatangira muri bibiri na cumi na kane Niyo abana bafite ikibazo cya autism imyigire yabo itandukanye n'iy'abana basanzwe kuko abenshi ntabwo ba- bashyira mu bikorwa icyo ubabwiye ako kanya ariko buhoro buhoro uko ugenda umumenya uko ugenda umufasha ageraho akajya mu murongo umwe n'abandi bana basanzwe ukamubwira kumva ukamubwira kora iki akagikora nubwo abenshi baba batavuga
uyu mwarimu kimwe n'abandi bigisha aba bana baterwa imbaraga no kuba barerera u rwanda bityo amahugurwa atandukanye ku mibereho y'abantu bafite autisme niyo bashoboza kuzuza inshingano zabo nk'abarezi umwarimu gahongayire ati dufite uburyo tubakurikirana
twebwe twibanda kubigisha uburyo babana n'abandi kuko nibyo bibananira mu yandi mashuri no kuvuga n'ibyo kubasha kwikorera ibintu nta muntu wundi muntu ubigukoreye
ubu buryo bafasha aba bana iyo umwana amaze gusobanukirwa arimuka akajya mu cyiciro cyo kwiga amasomo asanzwe nk'uko umunyeshuri yimuka ava mu kiburamwaka agatangira amashuri abanza maze agatangira kwiga amasomo asanzwe ndabona ibishushanyo mfashanyigisho ku nkuta muri rimwe mu mashuri yigishirizwamo aba bana byanditseho byinshi bitandukanye harimo ibifasha kubara imibare kuvuga iminsi ndetse n'amezi mu gifaransa n'icyongereza yewe kandi harimo n'ibikinisho bifasha abana kwisanzura no gusobanukirwa ibyo biga madamu kamagaju washinze iki kigo avuga ko yabitewe no kuba yarabyize mu mahanga bityo agaterwa ishema n'uko iri shuri rizagirira akamaro igihugu cy'u rwanda ndetse n'abaturanyi bacyo mu karere inshuti bakunze b'ikiganiro ejo ngira ngo murabyumva ko iyo abana babana na autism bitaweho bibafasha kugira imibereho myiza bityo reka dushimire cyane aba barezi bita kuri aba bana muri iki kigo ariko reka twibutse namwe mudukurikiye ko burya buri wese yagira uruhare mu guharanira uburenganzira bw'abana babana na autism dusangiza igitekerezo cyawe utubwira icyo wumva cyakorwa kugira ngo abana babana na autisme bakurwe mu kato ahubwo bahabwe ikaze mu bandi iyi ni radiyo ijwi rya amerika mukomeje gukurikiraho ikiganiro ejo naho kuri mikoro muri studio njye nitwa mizero kirispe mu kanya turakurikira ikinamico nyiramubande ni mu gice cya kabiri hano mu kiganiro ejo
Wazazi wangu wamenikataa mimi, ndugu zangu wamenichukia mimi, sina ndugu, sina rafiki, sina ndugu, sina rafiki, niende wapi?
Ndabasuhuje mwese, nimugire amahoro. Nitwa Umukiza Norite. mu kinamico nyiramubande nitwa bijuru uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
nimugire amahoro nshuti bakunze b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukondene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana agakuru ngo yiteguye kuba se w'umwana minyoni yabyaranye na kiduhe papiyasi nawe nyuma yo kuryoherwa n'inzoga z'ubuntu kwa mama yusufu kubera amabanga baziranyeho yumvaga kumutereta byashoboka reka ntangire umwiyumvire
kuri mbabazi wanjye nkunda cyane kandi mpora nifuriza amahoro y'imana uraho bose hano sinari kuvuga ngo mwiriwera ko duherukana kuvugana vuba reka nkusure amahoro y'imana abane nawe kubera ukuntu rwose imiryango yacu ikomeje kutunaniza ndashaka ko uzaza wapakiye ibyambarwa byawe nanjye namaze kwitegura no kubipanga tukazacika imiryango tukiyambukira kandi nzi neza ko aho tuzajya nta n'umwe uzahamenya ngo aze kudushaka ikindi kandi ni uko ibizadutunga nzakoresha iyo nari nateguye gukwa ndetse n'ay'ubukwe ubundi twibanire ubuziraherezo aho batazadutera hejuru mu kondwa uwawe abana bizo ihoya niyi
ariko haba ngo gutisha neza urwo rupapuro hano zana buri wese zana urwo rupapuro ntese uru nguru uru rupapuro urabona atari urwo nateranijeho ibyo nzajya kurangura ejo arangura umva haba sindi umwana ukubeshya ibyo byose umaga byose nabyumviye urabona utarazwe n'uriya mukobwa koko gusa papa uriya mukobwa rwose ntiyanduza atakuroga gusa ndamukunda kandi nawe ndabizi arankunda ubu ngewe papa wawe nirirwa nicwe n'inyota utaryamanye amafaranga ngo wayagukana gukoresha ubukwe utampamo na bitanu ngo nigurire n'agacupa nkagutomera
mama yusufu yigira hino mubwira ariko buriya ugira ngo impamvu nkunda kuza hano si uko nkwemera ngewe yigira hino mama yusufu uya naje rwose ngaho ntumara mbona uko nakira n'abandi
oya wigenda bariyo bose ni abasenzi yewe nanabishyurira bagasohoka ariko tugasigarana hano twebwe uranyumva nako nasoronga agasigara nkanamuperezanta edayeri yego ndabyumva ariko kandi nyine nta n'impamvu z'uko twasohora abakiriya mu kabari bigaragara nabi rwose oya papi ariko se nawe reka kumukabakaba dore ahantu hose bari kubibona
uratangiye nawe kunsha mu ijambo kandi yewe uyu mugore dufitanye amabanga akomeye urabyumva ikindi nacyo ngewe papiyasi ndamukunda kandi nifuza ko yazambera umugore w'umuziranenge ariko se koko niko papiya ntabwo yiyubashye kuko ukagira imana we urabona iri soko ryose waramenyesheje abantu nteza abantu gusa ibyo uvuga n'ejo uzabisubiramo nakomeje rwose njye papiya kandi mama yose nujyaga ngewe nzamena amabanga yose mfite nakureka nze nkwereka
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
mama iki gitoki kiraryoshye pe eh eh mana yanjye ni ubwa mbere numvise uburyohe bungana gutya ntabwo mbere koko pe reka jyewe burya n'izi zijyanye no guteka eh nitwe nagize mu gihe cy'ibyumweru bibiri hano muri ruhiza rero burya igihombo biryoshye nkateka nkarunguza kandi nkamenya n'iby'indyo yuzuye
biraryoshye pe uko usanga abantu barira ubwinshi ariko nta na vitamine ugasanga batetse nk'igitoki bakiriye gikanuye nta n'utuboga rwacu bashyizeho mama ndakwemeye pe buriya uzi ko mu mahugurwa duteganya kuzakora yavuze ko ari wowe uzabatekera reka sha
ni ukuri pe amahugurwa y'ubucusa kandi umwana we
hari abana bo muri karabu bazaca hano babigusobanurire neza uko bizagenda
nta kibazo hanyuma si abantu ndakumva mama cyane numva nyeso nibyo bike ko murashaka gutoroka wowe na mbabazi mukigendera
nibyo mama papa ibyo yakubwiye ni ukuri none se mama ubu nzakomeza ndi muri uru kugeza ryari
ihangane nshaka uko nzabonana na mbabazi tuganire nzakubwira icyavuyemo aho ubundi rwose mama sinkubeshye nimutagira icyo mukora tuzigendera pe
nka gahoro agakobwa biteze ko urimo gutuka umwana shambege aka kantu karanyonka kagakurura neza nkabyumvira mu bwonko
ariko nawe urabeshya ubwo se umwana ni gute yakonka ukabyumvira mu bwonko shambege byihorere nyine karakurura bikambabaza kubera ko gakurura cyane kandi nawe urabona ibere ryanjye ukuntu ari rito ntaririho
ariko uzi ko nari nzi ko umubyeyi yonyeje afite ibere ringana gutya atakonsa ngo abone amashereka ahubwo se ubwo arimo arimo nyine na menshi kuri uko ringana n'amashereka mfite ntibihwanye pe none se mbege gakuru umuheruka kuganira wapi iyo tuganiye arambwira ngo mba ndi kumwinjirira bya tasi ubwo nanjye naramuretse pe kubera iki se umbajije gutyo minyo shana ibirebire nzakubwira ahubwo mfasha bebe gato njye kwiherera
yo yo bebe yo uri keza eh eh eh eh icecekere babaraje minyo minyo wowe ufata ibyawe mbabare mubanguke dore kanani harimo no kuri minyo minyone
reka ikiganiro ejo uyu munsi tugihinira aha kandi turabashimiye mwese mudahwema kudukurikira by'umwihariko mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho buri cyumweru kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye mizero